iyi mwumva nirajwi hirya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingengo nkuru twabateguriye abahinzi b'umuceri mu kibaya cya Bugarama mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda baravuga ko umusaruro w'uyu mwaka ugiye kubapfira ubusa nk'uko mubibona uri hanze imvura iri no gututumba twifuza rero ko wava kuri iyi mbuga imvura itaragwa kuko iguye twagira igihombo kirenze n'icyo twagize kuri sezi ishize umwe mu bahinzi b'umuceri waganiriye n'ijwi ry'amerika abarundi baba mu mahanga bari bateraniye i bujumbura mu cyumweru gishize mu mushyikirano batoye abayobozi bashya bihaye inshingano yo guharanira ubumwe twebwe nk'indongozi nitwakorana neza nta kizonanirana mu bihugu bitandukanye hariho uko abarundi baba mu mahanga bitunganye ubwo ahari utugorane tuzofasha mu guhanura kugira ngo bigende neza Eric nibagira umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo abantu bagera kuri cumi na batandatu bari bamaze icyumweru baratwawe bunyago bishwe n'abakekwa kuba ari intagondwa zigendera ku matwara ya kisilamu ayo makuru yose kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu aloyizi bigirimana aloyizi wiriweho tahize mwiriwe veniste mwiriwe mwese muduteze amatwi turayahera kuyavugwa ku mugabane wa afurika muri mali abantu mirongo ine n'umwe barapfuye abandi mirongo itatu na batatu barakomereka inyuma y'aho imodokari yunguruza abantu yo mu bwoko bwa bisi barimwo isekaniye n'ikamyo mu mvura nyinshi yaguye ejo ku munsi wa kabiri hagati na hagati muri icyo gihugu nk'uko leta yabitangaje mu gihugu kibanyi cya senegali naho nyine abandi bantu cumi n'umwe barapfuye mu isanganya nk'iryo ryo mu ibarabara mu buraruko bw'igihugu mu gitondo cy'ejo nyine ku munsi wa kabiri nk'uko leta yabivuze muri repubulika ya demokarasi ya kongo abantu bashika kuri cumi na batandatu bari baranyurujwe bagafatwa bugwati baricishijwe imbugita inyuma y'indwi banyurujwe mu buseruko bw'icyo gihugu igisirikare hamwe n'amakuru atangwa n'ababa muri ako karere bavuga ko ubwo bwicanyi bwegekwa ku bayisilamiste bitwaje ibigwanisho bo mu muhari adf uwo leta z'ubumwe za amerika ivuga ko ushamikiye ku muhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu abo bantu biciwe hafi y'ibarabara rikuru riri hafi y'igisagara cya idohu mu ntara ya ituri nk'uko umutegetsi wo mu ntwaro yo hasi tiyodone marangayi yabivuze muri afurika kandi n'amashinga amateka ya sudani yaratoye irongera iremeza gusinya amasezerano ayifatanya na sentare mpuzamakungu mpanabyaha cpi umushikiranganji wa mbere abdala amdoke yavuze ejo ku munsi wa kabiri ko iyo ari intambwe ya mbere itewe kandi ihambaye hamdok avuga ko hasigaye gukoranya akanama karongoye igihugu kugira kemeze iyo ngingo nk'itegeko ry'igihugu ariko nta birenze ibyo yatangaje nimba uko kwiyunga na cpi bisigura kuzorungikayo omar al bashir hamwe n'abandi banyesudani barondegwa n'iyo sentare ku byaha byo mu ntambara na jenoside gushika ubu leta mfatakibanza ya sudani ivuga ko ikiri mu biganiro na cpi kuri ico kibazo ca omar bashir hamwe n'abahoze ari abafasha biwe
washington ijwi rya amerika mwiyavugwa mu makungu iperereza ry'igisirikare cya leta z'ubumwe za amerika rivuga ko umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu usa n'uwuriko uragerageza kongera kubaka igisirikare cyawo mu bugaragwa bwo mu buseruko bwa siriya ni nyuma y'imyaka ibiri iheze amakungu atangaje ko uwo muhari wasanganguwe raporo y'iperereza rya gisirikare cy'amerika yasohowe ejo ku munsi wa kabiri ivuga ko urwaruka rw'imiyabaga y'abahungu benshi batwawe ku nguvu bakuwe mu makambi bari barahungiyemwo muri siriya kandi aribo bariko barifatanya n'ico gisirikare igisirikare ca amerika carerekanye amakenga ko ikambi y'abateshejwe ingo zabo ya al hall ariyo ahanini isis ikuramwo abarwanyi kubwo ubuzima bubi kandi ni naho isis icisha amafaranga hamwe n'ibigwanisho vyayo ku makuru y'amagara y'abantu raporo yaso- yasohowe n'abashingamateka b'abarepublikani muri leta z'ubumwe za amerika ivuga ko hari ivyabona ntaharirizwa ko umugera utera ikiza ca covid 19 watorotse uvuye mu kigo c'ubushinwa gikora ubushakashatsi ku migera iyo raporo yashizwe ahabona ejo ku munsi wa kabiri ivuga ko abashakashatsi b'ikigo c'ubushakashatsi ku migera co muri wuhan mu bushinwa bafashijwe n'abahinga b'abanyamerika ab'ubushinwa bongera bahabwa uburyo bw'amafaranga bwatanzwe na leta ya amerika iyo raporo ivuga ko bakoreye hamwe kugira bahindure uwo mugera ushobore kwandukira ikiremwa muntu ivuga kandi ko byakozwe mu mpisho umushingamateka w'umurepublikane mike mccall arongoye komisiyo y'inama nshingamateka ijejwe iby'imigenderanire n'ayandi makungu yasabye ko hakorwa irindi tohoza ryimbitse ariko ririmwo na bagenzi babo b'abademokarate ku mamuko y'uwo mugera umaze kwica miliyoni zine n'ibihumbi amajana ane ku isi yose
urakoze aroyizi bigirimana mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vuba akadomo kama naho ku mbuga za facebook youtube na instagram aderese yacu ni vuba radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
aya makuru tuyahereye mu rwanda aho abakora ibikorwa by'ubuhinzi bw'umuceri mu kibaya cya bugarama ho mu karere ka rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda bakomeje kwinubira igihombo barimo guterwa no kubura isoko ry'umusaruro wabo abo bavuga ko umuceri umwe watangiye kwangirikira mu bubiko bwa za koperative no mu bwanikiro bagasaba inzego z'ubutegetsi kubafasha uwo muceri ukabonerwa isoko umunyamakuru w'ijwi ry'amerika temistokle mutijima yarabasuye hari umuceri w'ibigogo umaze umwaka ahangaha hari n'undi murawubona namwe hari amasitoke rwose acyuzuye batwaye umuceri mukeya ugereranyije n'umusaruro wari wabonetse mu ni bamwe mu bahinzi b'umuceri baho mu kibaya cya bugarama baragaruka kuri izo ngorane zo kutabona abaguzi batwara umuceri bejeje abo baragaragaza ko isizeni zibaye ebyiri zikurikiranya isoko ry'igihingwa cy'umuceri ryarahungabanye aha mu bugarama ibyagize ingaruka nyinshi ku bahinzi bawo ku isonga ubukene twatangaga mituweli mituweli ubu ngubu gutya bari kwirirwa badufata ati ntimutanga mituweli ariko inkomoko iyo urebye nawe urayibona dore impamvu ntigiragaragara nimba umuntu afite umukiro w'umwaka washize ugeze ubu ngubu ukiri ku kibuga kandi leta yo ntibirebeho na koperative ntigire ngo ntidufasha ngo ikibazo kive mu nzira tugire ikibazo mbere rero mu minsi yatambutse twagiraga ikibazo tukajya kuguza koperative amafaranga n'ubwo koperative tuvugana nta mafaranga ifite nayo ifite igihombo kuko abahinzi batagurishije biragaragara ko igishanga kugihinga bishobora kuzatunanira tukakihorera kikarara kuko iyo dukurikiranye twumva nk'andi bahinga imiceri mu mu ntara ziri haruguru bo barasarura bakagurisha ariko twebwe twasarura bikabura isoko ubuhinzi bw'umuceri mu kibaya cya bugarama bukorwa ahanini n'abahinzi bo mu mirenge igikikije ya bugarama muganza gikunda mvura gitambi na nyakabuye ikibazo cy'ibura ry'amasoko y'umuceri kiraboneka cyane ku mbuga z'amakoperative asa n'ayitaruye umuhanda wa kaburimbo nko mu murenge wa gikunda mvura aho umunyamakuru yashoboye kugera biragaragara ko amazu y'ubuhunikiro yuzuye bikaba ngombwa ko imwe mu mifuka y'umuceri bene yo bayirunda hanze yabwo abo bakavuga ko hari n'aho umuceri watangiye kwangirikira aho ku mbuga imbeba zarayitegese n'iri muri magaze usanga yose yose yarabaye ifu burya imiceri yarakonje isisirira muri magaze iri hanze ku mbuga nayo i- uko ubukonje buza niko igenda ibora ku buryo ubuvuruga gutya ugahita ucika n'ubu nuko turi kubibonera hejuru imiceri iri hasi yamaze kujyamo intozi imifuka yatangiye gucika yatangiye kwangirika kandi yangiritse n'imvura itaragwa wafashe igitanda ucyatisha ibihumbi mirongo ine na bitanu kizajya kwera kigeze mu bihumbi ijana umusaruro wagejeje ku mbuga ibishwi nibyo biwumaze biwurya undi waramenaguritse baranawukwimye ngo ujye kuwurya ubusa ubundi inyungu yaba ari iyi bamwe muri abo bahinzi bavuga ko nyuma yo kubura isoko ku musaruro wari weze hagati y'ukwezi kwa cumi n'abiri k'umwaka ushize n'ukwa kabiri kwa bibiri na makumyabiri na rimwe byabaye ngombwa ko bisunga amabanki ngo babashe kongera guhinga nyamara ubu icyizere cyo kubona ubwishyu kirimo kuyoyoka kuko ibyo bejeje nabyo biheze mu bubiko bwa za koperative wagiye kuguza amafaranga ujya gusaba kredi ya banki uvuga ati nzasarura nishyure kugeza iki gihe ubwo uri kumva ubwo uri kumva akiri yandi wagujije banki yo irungukirwa ni ukuvuga ngo wagiye wagiye mu bukererwa ibi ni ibi ni ibintu rero bibabaje abahinzi twebwe n'aha ngaha mu kibaya cya bugarama twaragenda tukabwira umuvanimwe cyangwa se kuri leta tukabwira ati muduhe ku mafaranga tuzishyura twasaruye imiceri none umwaka washize umuceri urarangiye umwaka uri aho ngaho umuceri utaguzwe ubwo rero n'uwafashe amafaranga muri banki ntiyabonye uburyo yo kwishyura bagasaba inzego z'ubutegetsi kubafasha umuceri bahinze ukabona isoko turasaba ko nibura mwatuvuganira ubuvugizi nibura imiceri nubwo ayo yagura yose twarahombye ariko nibura iyo miceri igakurwa ku mbuga umuhinzi akamenya ngo nzishyuza igihe kiniki ariko nibura imiceri bayijyanye nk'uko mubibona uri hanze imvura iri no gututumba twifuza rero ko wava kuri iyi mbuga imvura itaragwa kuko iguye twagira igihombo kirenze n'icyo twagize kuri sezi ishize inzego z'ubutegetsi mu karere ka rusizi ariko ziravuga ko hamaze kuboneka inganda zigera ku munani ziyemeje gutwara umusaruro w'umuceri wose abahinzi bo mu bugarama bejeje bwana kayumba efuremu uyobora aka karere akizeza ko na koperative zitaragurirwa zigerwaho mu gihe cya vuba izo nganda zose uko ari umunani zasinye amasezerano yo kugura umusaruro udatonoye n'amakoperative yose kandi kugeza uyu munsi inganda ntabwo zabuze ubushobozi wenda kubera n'akazi kenshi hari igihe usanga babanje gutwara umuceri uri hafi bakagera no kuri kure ubwo kure tuvuga n'uriya muceri uri hafi ya bice aho bitaza mu bice bya kizura icyo twabwira abahinzi ni uko nta kibazo cy'isoko gihari kandi n'inganda twanavuganye barambwira bati guhera ejo tuzatangira kujya gupakira umuceri wa kizura undi muceri uri hafi hano ku mihanda ya kaburimbo bamaze kuwurangiza imibare itangwa n'inzego z'ubutegetsi mu karere ka rusizi igaragaza ko muri iki gihembwe cy'ihinga abahinzi b'umuceri bo mu kibaya cya bugarama bari bejeje toni zisaga ibihumbi birindwi z'umuceri uwo wose akarere kakavuga ko inganda zasinye amasezerano yo kuzawutwara si ubwa mbere aha mu kibaya cya bugarama humvikana ikibazo cy'abahinzi bataka kubura isoko ry'umusaruro w'umuceri wabo nko mu gihembwe gishize bavuga ko inganda zigera kuri eshanu z'aho mu kibaya zari zabijeje gutwara umusaruro wabo wose ariko biza kurangira zibabwiye ko nazo nta soko zirimo kubonera uwo zatunganyije mbere ibi byatumye umuceri weze muri iyi mpeshyi usanga hari hafi toni zigera ku gihumbi zikiri mu buhunikiro bw'amakoperative zabuze abaguzi temisitokire mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda tukiri mu rwanda abacuruzi baciriritse barasaba ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro kuba cyabasonera ntibabinjize mu batanga inyemezabwishyu bifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga bwa ebm kuko icyorezo cya virusi ya korona cyasubije inyuma ubucuruzi bwabo inkuru ya asunta kaboyi uburyo buzwi nka electronic billing machine ibiye mu magambo ahinnye y'icyongereza busaba abacuruzi bose bo mu gihugu bafite nimero iranga umusoreshwa gutanga inyemezabwishyu hakoreshejwe ikoranabuhanga kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka ikigo cya leta gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro cyasabye abacuruzi bose biyandikishije gutanga inyemezabwishyu bifashishije ibm mashini leta ivuga ko uburyo buzayifasha kumenya abanyereza umusoro nyuma y'amezi agera kuri atandatu iyi gahunda itangiye ijwi rya amerika ryasuye bamwe mu bacuruzi basabwa kubahiriza aya mabwiriza nabo mu karere ka kicukiro mu mujyi wa kigali batangaza ko batiteguye kwinjira muri iyi gahunda kuko ubucuruzi bwabo bwasubijwe inyuma n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda barabivuze ariko ntabwo byashoboka nose nk'ubu bucuruzi tuba dufite nk'uturayi nk'agatoki wagura agatoki k'ibihumbi bibiri se ukajya gufata ibiyemu wagura agafuka k'umuceri k'ibiro makumyabiri na bitanu se ugafata ibiyemu wenda umuntu ari buze akagura irobo wapimira umuntu irobo ugasohora fagitire kugira ngo nawe urabibona ko n'ubundi naho hari ibikarito gusa bimanitse kandi imbere hari harimo ibintu nta bucuruzi dufite muri ino minsi nta kigenda rwose amafaranga yarabuze nirwa yicaye uza akaza abaza akanusu ikiro waguraga ibiro bitanu akagura wenda nk'ikiro kimwe kubera ko avuga ko nta kazi bafite ugasanga mbega ikibazo cy'amafaranga yarabo mbera emi umuhuzabikorwa wa ibm mashini mu kigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro asobanura ko iki cyemezo kireba buri mucuruzi ufite nimero iranga umusoreshwa yitwa tini namba kandi abo bacuruzi bari mu gihugu hose ko ntawe uzasonerwa mu gihe cyose yiyandikishije abasabwa ibm rero ubu munsi ni ukuvuga ngo umuntu wese umenyekanisha ko yishyura ibihumbi mirongo itandatu ku mwaka uyu muntu aba afite igicuruzwa cya miliyoni enye ku mwaka uyu muntu rero mu by'ukuri uyu munsi arasabwa gukoresha ibm abaguzi barasabwa ko igihe cyose bagize icyo bagura baka inyemezabuguzi kubera ko burya inyemezabuguzi ibirimo umusoro nk'umusanzu wabo batanga muri leta uwo muntu wanditswe azasora umusoro ku nyungu ishingiro ryabyutse ni inyemezabuguzi umuguzi rero we arasabwa kwaka inyemezabuguzi iyo agiye kugura ikintu cyose kigaragara niba ugiye kugura umuceri niba ugiye kugura isukari ugiye kugura amavuta ugomba kwaka inyemezabuguzi ya ibm abacuruzi bavuganye n'ijwi rya amerika bo mu karere ka kicukiro bumvikanisha ko batigeze banga kubahiriza amabwiriza ya leta gusa bagasaba ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro ko cyaba gisoneye aba bacuruzi bakiri bato bakareba abafite ubucuruzi buri hejuru mu gihe bagihanganye n'ingaruka za coronavirus kereka niba nk'abari abaranguzi ariko nkatwe duciriritse none se irimo umuntu aje akagura akarobo akagura inusu wajya usohora fagitire ni ikibazo rwose ufite udufaranga dukeya kugira ngo uzabone icyo ucuruza ni ikibazo ukibaza uburyo ki ukura amafaranga ya nyir'inzu ukibaza uburyo kibonamo amafaranga y'imisoro ugasanga ni ikibazo kitugoye rwose rwose biratubangamiye kugeza ubu rwanda reveni itangaza ko imaze kubarura abacuruzi bashya ibihumbi bitatu bamaze gukoresha ubu buryo bwo gutanga inyemezabwishyu bakoresheje ikoranabuhanga rwanda reveni isobanura ko abiyandikishije bakiri bake ugereranije n'abangana n'ibihumbi mirongo inani bari bitezwe kuzinjira muri iyi gahunda mbere agasobanura zimwe mu mpamvu abacuruzi bagiye babagaragariza zibatera kutihutira kujya muri iyi gahunda zimwe mu mbogamizi wenda nk'abasabwa kuyikoresha batugaragarizaga navuga nka abantu bakora inyemezabuguzi nkeya ku kwezi ku mwaka abakodesha amazu se abakora taransiporo abakonsultant bavuga bati twebwe dukora inyemezabuguzi nkeya ku munsi ku kwezi ku mwaka bityo rero tugasanga ibisubizo bihari bitajyanye n'urwego rwacu rw'imirimo ariko hakaba n'abandi bantu benshi bavuga bati ubucuruzi bwacu ni buto ubu rero bikaba byarashyizwe ahagaragara ubungubu mu by'ukuri umuntu ashobora gukoresha telefone igendanwa ya smartphone akaba akayikoresha nka faka nka ibm ku buryo atanga inyemezabuguzi za ibm ku bakiriya be uburyo bwo gutanga inyemezabwishyu hifashishwa ikoranabuhanga mbere bwakoreshwaga gusa n'abacuruzi bafite igicuruzo kiri hejuru ya miliyoni makumyabiri mu mwaka ubu bikaba byarageze no ku bacuruzi baciriritse binjiza amafaranga agera kuri miliyoni enye mu mwaka ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro kivuga ko hateganijwe ibihano ku bacuruzi batazakoresha ubu buryo harimo gucibwa inshuro ebyiri z'ibyarimo bigurishwa uwo muntu kandi akaba azajya acibwa amande ahwanye n'ibihumbi magana abiri rwanda reveni isobanura ko gutanga inyemezabwishyu ikoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga ku bacuruzi bose biyandikishije byatangiye bireba abacuruzi basanzwe bari muri uwo mwuga naho kuri ba bandi bagitangira kandi bafite ubucuruzi buto bagifite imyaka ibiri y'igerageza asuta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
bakunze baradiyo ijwi ry'amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda abarundi baba mu mahanga bari bateraniye i bujumbura mu cyumweru gishize mu mushyikirano batoye abayobozi bashya eric nibagira utuye mu gihugu cya australia niwe watorewe kuyobora ishyirahamwe ryabo uwo mwanya bawuhataniraga ari batandatu yaganiriye na mugenzi wacu frederic nkundikije abanza kumubwira icyatumye bamutora nibaza ko icyatumye twizigirwa ubwa mbere ari imigambi twashikirije hano icya kabiri bashimye ibyo twa twararanguye muri kahise kuko twararose akaryo ko gushikiriza ibyo twaranguye muri kahise hama tukabereka yuko batwizigiye kuzoba ari nko kubandaniriza aho twari tugejeje ku byo twakoze muri kahise murashobora kuducira ku mayanga mukatubwira imigambi mufitiye abarundi barukiye muri iryo shyirahamwe rya diaspora abarundi aba mu mahanga imigambi nyamukuru mu nzoshira imbere nk'iyi intumbero yacu ya mbere ubwa mbere ni ugufasha abarundi baba mu makungu ingene wo kwitunganya cyane cyane ingene bufatana mu nda kuko no mu kirundi baravuga ngo imiti ikora ikoranye ubwo rero intumbero yacu ya mbere ni ukugerageza gufasha abarundi baba mu mahanga ingene wo kwitunganya hama bamaze kugira ubumwe bizokoroha cyane kuzana imigambi itandukanye bazorangura mu burundi hama nciye nja ku migambi twebwe ibibazo bazorangura na cyane cyane nagomba gushyikiriza yuko atari imigambi jewe ahubwo niyumvira ahubwo jewe nzobabera nk'umusuku cyangwa umukozi yakira imigambi bo nyine bazuba biteguriye kandi muri iki gihe twari ngaho bujumbura harabonetse umwanya ukwiye yuko abarundi baba mu mahanga bashikiriza imigambi ibibazo yuko bashobora kurangurira ngaha mu burundi haba mu burimyi n'ubworozi haba mu guhingura ibyimburwa bitandukanye ndetse no kubibika ku buryo bwa kijambere reka mbere hari n'abifuza kuzohora babikura mu burundi babishora mu mahanga hari n'abandi bifuza gukorera mu bintu bijyanye n'inyigisho abandi bakaba bafite imigambi yo guteza imbere turizme mu ncamake hari imigambi itandukanye abarundi baba mu mahanga biyemeje kuzokorera mu burundi rero jewe nkababera jewe n'abo dukorana tukababera abasuku na cyane cyane mu gukorana neza na leta y'uburundi kukungene bokoroherezwa mu gihe bazaba bariko barakora iyo migambi nkamboneyeho n'akarya ko gushimira leta y'uburundi kuko yarafashije cyane kugira ngo urwego ndongoye rujeho na cyane cyane yuko bateguye icyo twakwita indwi yahariwe diaspora abarundi b'amahanga kandi nkanoshimira cyane nyine cyubahiro umukuru w'igihugu kubera yarafashe umwanya ukwiye araza aratwumviriza araza araduha impanuro ingene twakwitunganya aranatwemerera yuko leta ihari kugira ngo idushyigikire mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cyo kubanza kugira ubumwe hagati y'abarundi baba mu mahanga icyo ni ikibazo nkoramutima kuko bizwi ko abarundi nka bose batiyumva muri iryo shyirahamwe ikintu muzokora kizotuma abarundi bose bumva ko barihurikiyemo ni nk'ibi ibintu muzakora ni nk'ibi ukurundi uravuga ngo umwera ubwiba ukuru ugakwira bakwira hose ubwo rero twebwe nk'indongozi ubwa mbere tuzobanza kumva ibintu kumwe kandi ndiko ndaraba nubwo haciye iminsi mikeya dutowe abo dukorana ndabona ko bafite ishaka ryo kugira impinduka aho abo dukoreye mu ngata bakoze neza tubandanye hama ahabaye utunenge tudukosore ubwo rero twebwe nk'indongozi aho dukorana neza nitwakorana neza nta kizonanirana hama mu bihugu bitandukanye hariho uko abarundi baba mu mahanga bitunganije ubwo ahari utugorane tuzofasha mu guhanura kugira ngo bigende neza twebwe nk'indongozi twumvikana neza twizeye neza cyane yuko abarundi b'amahanga nabo bazodukurikira kandi bakemera gukorana natwe hari abarundi batari bake bakurikiranye indwi yari yahariwe abarundi baba mu mahanga mu bikorwa byabereye mu burundi i bujumbura mu burundi abo barundi bakaba bavuga ko abarundi bo muri diaspora bashobora kuba bemeye ibyo batazoshobora kurangura eka bakaba bavuga ko bemeye ubu kibategeka abo barundi mubabwira kimwe novuga abarundi baje mu ngwi yahariwe diaspora bari mu mice itatu umuce wa mbere ni abafise imigambi iriko irarangurwa hama umuce ugira kabiri ni abafise imigambi bashaka kurangura hama umuce ugira gatatu ni abafise imigambi cyangwa abafise ivyiyumviro bavuga bati ejo turashobora gukuramo umugambi jewe rero kuri iyo mice yose icyo novuga ni uko ikibi si ukutiyumvira ahubwo ikibi ni ukudatangura kuko umuntu adatanguye ngo agerageze akoresheje ingufu ziwe bizogorana nubwo kuba akantu gatoya ukoresha ukarangura rero jewe ndabatera intege mvuga yuko nta kidashoboka na cyane cyane iyo abantu bashize hamwe eric niragira eh, umuyobozi mushasha w'ishyirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga diaspora murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radiyo ijwi ry'amerika murakoze cyane nawe ndabashimiye imikino ya olympic ibera i tokiyo mu buyapani igeze ku munsi wa cumi na kabiri mu bakinnyi batandatu bari bahagarariye uburundi hasigayemo babiri aribo francine niyonsaba uziruka metero ibihumbi icumi na olivier irabaruta muri marathon ariko n'abasezerewe bari bitwaye neza umurundi noel gatsinda utuye mu mujyi wa akita mu majyaruguru y'ubuyapani yakurikiye imikino y'abarundi bakinnye hafi ya yose nashoboye gukurikirana bamwe mu bari bashoboye gushika mu izi nkino ariko nk'uko musanzwe mubizi kubera iki kiza cya corona virusi kikihari ntibyakunze ko bishika ko tubarabira amasitade nkino narabye nazirabiye kuri televiziyo nashoboye kuraba abaterete batatu mu bari baduserukiye aho novuga nka francine niyosaba n'umwigeme yitwa odrina kaze n'uwundi muhungu yitwa eric ego abo nibo nashoboye gukurikirana duhere nko kuri odrina kaze wamubonye ute odrina kaze namubonye nk'umwigeme afise ishaka ryo gutsinda kubera urabye umugwi yahiganyemo yashoboye kuronka ikibanza cya kabiri nubwo mu nyuma bitakunze kabandanya aba icyizere ko nko mu nkino zizokurikira ashobora kuzovyifatamo neza novuga ko ari umuntu umwigema afise kazoza keza mu bijanye n'izi nkino zo koga ariko se kuba yarahiganywe mu koga akagera aho yagombaga gukomeza ntahabwe uburenganzira bwo gukomeza wowe wabibonye ute ubona baramurenganyije cyangwa se ariya mategeko ni kuri yagombaga gukurikizwa oya ntabwo bamurenganije ntabwo bamurenganije ubwo yahiganwa mu mugwi wabo wo koga nk'uko nabisomye batora bafatiye ku mwanya bagize rero bishoboka ko abandi bari bahiganwe mu yindi migwi nubwo baba batashoboye kuronka ikibanza nk'icyo iwe baba bagize umwanya mwiza rero ibyo nibyo byaba byatumye avamo ntabwo bamurenganije naho francine niyo nsaba we ubona yaritwaye ate kugeza ubu francine niyo saba nk'uko ngira muba mubizi yahora ahiganwa mu metero amajana umunani ariko kubw'amategeko mashasha ntibyakunze ko abandanya mu metero amajana umunani rero ubu yirutse imetero ibihumbi bitanu yigenjeje neza rwose ariko ndamukurikirana nawe nyene hari kuwa gatandatu w'indwi yahera arashobora gushika muri bane bari kuba bategerezwa ko aribo baza kubandanya mu gice ca nyuma ariko mu nyuma nk'uko nariko ndabiraba nagiye kubona hafishije kurutonde izina ryiwe riri hasi bavuga ko yabaye disikarifiye ko yakuwemwo baca berekana n'iteko ryaba ryamukuyemwo nibuka neza umenga yoba yahonywe ku murongo wowe utari wiwiwe hama bituma avamwo nkamukurikirana ku mbuga ngurukanabumenyi nka instagram cyangwa facebook bashoboye kubona ko nawe nyine yagaragaje agashapu inyuma y'uko akuwemo ariko yari yabigenje neza cyane kubona yariko yiruka n'ikirere kitari gisanzwe ari icyuhiwe eric nawe yarahiganwe mu kwiruka metero igihumbi na magana atanu yitwaye atewe yitwaye neza nawe nyine novuga ko yitwaye neza yarirutse cyane nko mu myanya ya mbere mu nyuma baza kumurengana bariko barashika bako baza gushika baheza izi metero ariko bariruka ariko nk'uko nabivuga yaritwaye neza rwose nubwo atashoboye kuba atashoboye kuba mu babandanije mu gice cya nyuma ariko yari yari yitwaye neza navuga ko yari yaserukiye igihugu neza nawe nyine hasigaye abakinnyi babiri kuri batandatu bari bahagarariye uburundi ariko na n'ubu muracyafite icyizere cy'uko ibendera ry'uburundi rishobora kuzamurwa aho ngaho i tokiyo mu buyapani amahirwe menshi tuyafise kuri francine nubwo bitashobotse ko abandanya kwiruka ibirometero bitanu banazo kwiruka imetero ibihumbi icumi mwino ndwi nyene kandi jewe ndafise icyizere rwose ko ashaka kudutera iteka nk'uko yari duteye mu nkino zabera riyo muri muri brezil mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu agatahakana umudare ndizera ko ashobora kubikora nyine akabikora neza tukabona nyabona idarapo riduze ama n'ururirimbo ruhayagiza igihugu cyacu rukavuga ino mu buyapani n'aba- n'amakungu akagumva yego noel gatsinda ndagushimye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika nigenda bashimiye murakoze cyane aha niho dusoreje aya makuru hamwe na mukubeyeri ya baru wamfashije kuyabagezaho nongere mbashimire kuba mukurikira radiyo ijwi ry'amerika buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi nongere mbifurije umunsi mwiza mwari kumwe na venisite nshimiyimana